bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya none ibyacu bagiye kubiteza cyamunara kubera ibirayi turi kubigurisha make aho twashoye ntituyabone ukurikije n'uko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa
abo ni bamwe mu bahinzi bo mu gihugu cy'u rwanda bavuga yuko ibyo bariko barashora batariko baroroherwa iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make yuko abarwanya ubutegetsi bwa sudani y'umanuko yak mashar yemeye gusinya amasezerano ya nyuma y'amahoro na leta mu ntumbero yo kurangiza intambara ni nyuma y'aho kuno wa kabiri ahakaniye kwemeza ayo masezerano nk'uko vyashikirijwe n'umuhuza muri ico gihugu mashar na perezida salva kiir bamaze indwi zitari nke mu biganiro vy'amahoro i khartoum barondera kumvikana ku mahoro azorangiza intambara imaze kwica ibihumbi n'ibihumbi igatesha izabo abaharugwa mu miliyoni kuva umwaka bibiri na cumi na gatatu impande zirwana zari zarumvikanye ku masezerano atari make harimo no guhagarika intambara burundu hamwe no kugabangana ubutegetsi mu kwemera mu kwemerera amashaha gusubira mu kibanza ciwe c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ishami mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms mu mfunyapfunyo ritangaza ko mu minsi indwi gushika ku icumi iri imbere izoba itoroshe mu gukurikirana irana rya ebola mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu biharuro vya nyuma vyashikirijwe oms isigura ko abantu ijana cumi n'umwe banduye ebola mirongo irindwi na batanu nabo bagapfa oms ivuga ko izobandanya kuhangana na ebola mu buraruko bw'intara ya kivu na ituri hamwe na wisha igisagara kigoye kwinjiramo bivanye n'umutekano muke uhavugwa umuvugizi wa oms christian linmel avuga ko naho hari imihari irenga ijana hirwanira muri ubwo burere abajejwe amagara y'abantu bashobora gucika mu bice bipfuza bafashijwe n'abasirikare ba monisco abantu barenga ibihumbi bine baramaze guhabwa urucanco rwa ebola barimwo abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abana barenga amajana icenda abakandida batandatu bose bakumiriwe mu bikorwa vyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barituye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ejo kuwa kabiri nk'uko babibwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ingingo yo gukumira batandatu muri mirongo ibiri na batanu bari biyandikishije kugira ngo bitoreze mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kabiri yatangajwe n'umuruguje uje gutunganya amatora ku munsi wa gatanu bahagushika kuwa kabiri ko boba bituye sentare muri bo harimo jean pierre bemba yahoze arongoye umuhari w'abarwanyi akaba ari no mu bakomeye barwanya leta ya joseph kabila yatahutse mu gihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani kwitoza inyuma y'aho arekuriwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha imwagiriza ibyaha byo mu ntambara sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri congo igiye kwihweza rero ibirego byabo mu guhe umurwi utunganya amatora utegekanya gushikiriza intonde za nyuma z'abakandida ku igenekerezo rya cumi n'icenda z'ukwezi kwa cenda nyene ni mu gihe hazoba hasigaye amezi atatu umunsi ku yundi ngo amatora atunganywe nyezina radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine n'imwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu uno musi tugihere mu gihugu c'u Rwanda ikibazo kiri mu bucuruzi bw'ibiraya gikomeje kuba ingorabahizi muri kino gihe abarimyi bidoga ko bariko bakora bahomba kwera ibiciro bishingwa na leta ibindi kwino nkuru turabibaza umumenyesha makuru ry'urya Amerika mu Rwanda Asumta Kabuye ibyo biraya reka byabaye ikibazo hari ibirayi wabona muri karitsiye ibi byo tubonye niyo byaba byigenza ku giciro kinini turabigura kuvuga ngo twe baratubwira ngo ibirayi tugurisha magana abiri mirongo itandatu kandi ibirayi turimo turabura ngo magana ane na cumi bikagera no bihagaze magana ane makumyabiri tugashaka uburyo twabigurisha bikaducanga aba ni abacuruzi b'ibirayi bakorera mu isoko rwagati riri mu mujyi wa kigali rya nyarugenge bavuga uburyo muri iki gihe umurimo wo gucuruza ibirayi usigaranye ibibazo byinshi ukinjira muri iryo soko ku ruhande rucururizwamo ibirayi uhasanga indangururamajwi ivuga igiciro cy'ibirayi umuguzi atagomba kurenza hirya gato y'iyo ndangururamajwi hamanitse itangazo rya minisiteri y'inganda n'ubucuruzi rivuga ibiciro umuhinzi atagomba kujya munsi ndetse n'icyo umuguzi w'ibirayi atagomba kurenza mu gihe agiye kubihaha ku ruhande rw'ibyo byose hari umukozi ushinzwe kugenzura niba ibyanditswe mu itangazo ndetse n'ibivugwa buri kanya n'indangururamajwi byubahirizwa itangazo ndetse n'ibivugwa mu ndangururamajwi bisobanura ko umuguzi adakwiye kurenza amafaranga magana abiri mirongo itandatu ku kiro cy'ibirayi ariko ibyo byose bifatwa nk'ibitariho kuko ukuri ku isoko ry'ibirayi gutandukanye cyane n'ibivugwa na minisiteri ubwo ijwi rya amerika ryageraga mu isoko rwagati rya nyarugenge nabanje gufatwa nk'umuguzi umucuruzi nabajije uko ibirayi bigura yahise ambwira ko ikiro ari amafaranga magana ane mirongo itanu nshatse kugabanyisha ambwira ko bidashoboka kuko baba babiranguye ku mafaranga magana ane makumyabiri uyu mucuruzi naje kumubwira ko ntari umuguzi ahubwo ndi umunyamakuru maze n'agahinda kenshi ahita ansanganiza ibibazo bibugarije mu bucuruzi bw'ibirayi uyu mucuruzi yabwira dijwi rya amerika ko leta ibategeka kujya kurangurira ibirayi mu ikusanyirizo yashyizeho inzove mu karere ka nyarugenge ariko bajyayo bakabura ibirayi tuzajye mu nzove bajye batugenera imodoka twagiye inshuro nyinshi nta modoka n'imwe tubona y'ibirayi batugenera ubwo urumva rero nta kundi natwe twabigenza kandi isoko turaryishyura peveka dutanga imisoro ntabwo twabaho nta kintu twatanditse natwe ibi byo tubonye niyo byaba byigenza ku giciro kinini turabigura tukabiha abakiriya bacu ariko ikibazo haba imbogamizi baraduhagarikira bakatubwira ngo ntabwo tubigurisha reka tubigurushe kuri icyo giciro cya leta yashyizeho kandi atari ko twaranguye tugashaka ko tugurisha duhomba ijana na mirongo itanu ku kiro abacuruzi bavuga ko bashyiraho igiciro bakumvikana n'umuguzi yashaka kugura akagura cyangwa se yabyanga akabireka aho kugira ngo bacuruze bahomba aba bacuruzi bavuga ko nubwo bagurirwa n'ushatse ariko babangamiwe n'umugenzuzi uba wicaye mu isoko areba ibiciro abacuruzi bavuga ko byaba bihwanye n'ibyategetswe na minisiteri y'ubucuruzi abacuruzi bakemeza ko iyo umugenzuzi yumvise bavuga ibiciro bitandukanye n'ibya minisiteri bahita babaca amande mu by'ukuri tubigurisha twihishe ntabwo tubigurisha yumva kuko turamutse tuvuze igiciro twumva bahita batwandikira amande bose batwandikira amande ugasanga amafaranga urayatanze nk'ubu nkanjye mu by'ukuri baciye ibihumbi magana abiri kugira ngo nzishyure kubera ikiro cy'ibirayi kimwe nagurisha amafaranga magana ane mirongo itanu kugeza ubu biragoye kumenya umuntu wungukiye mu bicuruzwa ry'ibirayi ko hakunze kumvikana ko ibikorwa byose bigamije kurengera umuhinzi mu gihe nabo badasiba kuvuga ko ibirayi bahinze byabahombeje none ibyacu bagiye kubiteza cyamunara kubera ibirayi turi kubigurisha make aho twashoye ntituyabone nukurikije n'uko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa uko bigenda twebwe turahinga ariko impamvu abahinzi tuje mu gihombo turahinga tukagura imbuto tukayigura kuri magana atanu hakaba tuyiguza no kuri magana atandatu inyuma tukagura n'indusa tukagura n'ifumbire ryo gushyira muri ibyo birayi ariko ikintu kiduhenda cyane ni ku giciro cy'ibirayi kugira ngo imbuto uyigure magana atandatu nicyo gituma twebwe abahinzi tugira igihombo ku birayi twashatse kumenya icyo minisiteri y'ubucuruzi ivuga kuri iki kibazo cyane ko ariyo yashyizeho ibiciro bigomba kubahirizwa maze ushinzwe ubucuruzi bw'ibirayi yemerera radijwi rya amerika kuza kubisobanura nyuma aza kuvuga ko bidakunze kuko afite akandi kazi yari yatwijeje ko nava mu byo arimo aduhamagara tukabasha kuvugana ariko byarangiye atongeye kutuvugisha asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali Asumta Kaboyi harakenewe kuri iyo nkuru tukiri mu gihugu cy'u Rwanda impunzi z'abarundi zahungiye ngaho muri ico gihugu zirageza ziragerageza kurondera ico zikora kugira ngo zishobore gutunga imiryango yazo hakarore n'akabakenyezi bahungiye i Kigali bagihe hamwe bakora utugenegene objet d'art mu gifaransa two kwambara no gushariza mu mazu barashima aho bageze kuko ngo umwe ashobora kwinjiza amafaranga arenga ibihumbi ijana by'amanyarwanda ku kwezi inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru yagendeye aho bakorera ngaha dukora amasakoshi amasupla n'amasuvere yayo abasirimu bakunda gutegura ku meza igihe bariko barafungura n'ibidede byo kwambara mu izosi n'amahereni yo kwambara ku matwi uyu ni umwe mu bakenyezi b'abarundikazi bakorera hamwe mu ishyirahamwe bise dushaze riri mu gisagara ca kigali ibyo bakora bitandukanye babihingura mu tudede n'utundi tuntu dusa natwo bita udusaro ushobora kumanika mu nzu ibintu twakoze bakamanika mu nzu kugira ngo inzu ibe ishagije ushobora kutuzanira n'ishati yawe ati mwonshyira ko aya masaro kugira ngo ishati yacu yanjise neza tujya tubikora nabyo hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati mu isupura zanjye ashaka ko munyandikiramo felicitasiyo cyangwa kaze icyo yifuze gushyira ko turakimushyira uwo mukenyezi ajejwe kurondera no kwiyumvira ibicapo bitandukanye bakoramo utwo tugenegene cyangwa ubukorikori avuga ko bibatunze n'imiryango yabo nk'abanyamahanga cyane cyane barakunda kudushorera kurusha abandi kubera baba babanye ari byiza kuko barakunda ibintu by'abanyafurika ugasanga arabishimye abicaye ukabona arasabye n'ubundi ati waguze he aca dutumira agafoto ati nimunkore nk'utu turose rero umuntu yuriye indege tukamwiriza akatujanira kawunga ikaba irabonetse
iyo kawunga nyine iravamo kweri muragaburira abana murabigisha muriyambika ndabona murashajije byose biva ngaha iyi asosiyasiyo yacu yitwa dushaze cyo gituma natwe duca dushaze ako kawunga karabona ibyo ari byo byose nakuye ukuboko mu mpuzu sishobora gusega ibyo birahambaye ko mbanze yuko ashobora gufungura ku munsi kandi n'umwana wanjye agafungura byashoboka n'ishuri naho biba bingoye ko ndihira umwana ishuri umugenzi yonterera mugabo mba nagejeje ahantu ntabwo twe tugisegerereza abo bakenyezi bagize iryo shirahamwe ni hafi icumi bavuga ko amahanga y'ubuhungiro yabigishije kumenya umwuga uyu mukenyezi arongo iryo shirahamwe ryabo aho twavugana yari afise utudede mu minwe ariko ahinguramwo agasharizo ko ku meza utu ndiko ndakora ni supura zo gushira ku meza mfise agakomande kihuta iyi ni supura muga ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi aha turagabura ibikorwa iyo dufite ikomande ntitureka kuyakira duca tugabura ibikorwa bamwe bagakora imwe abandi bagakora iyindi kugira dushobore gutunganiriza abadusabye komande tubahe ku mwanya babidusabye iyo twaronse komande turashobora kuronka nka supura cumi na zibiri n'amasuvere yacu cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi atanu hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupura mirongo itatu n'atandatu uhunze ukaguma wicaye wari usanzwe ufite akazi ukora ukiri iwanyu biragoye kuguma wicaye utabimenyereye twaciye tujya hamwe n'abandi badamu turavuga ati turondeye icyo dukora tugira n'imana turaronka umuntu atwigisha ubwo urabona ko dupanze inzu aho dukorera aho tugitangurana twaza ku kazi n'amaguru ariko ubu turashobora kuriha bisi kandi sinokubesha ntawe uvuga ngo yaba uda isukari yicaye icy'umwana biri ko biraza buhoro buhoro wowe kugira ati uje gukora akazi ke uhembwa ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi wabireka ukajya kugakora sinoreka gukora uwo mwuga kabisa sinojya kukubesha abo bakenyezi barigishije n'abanyarwandakazi bakorana nabo nk'uyu aka ni agasupura ndi gukora karavamo ikintu nshaka nanjye naje kumenya yuko abarundi kazi bafite iki gikorwa banyigishije ku buntu gusa turabashimira ko batwigishije iyo baba badahari ntabwo twari kubimenya kuko n'ahandi twari twakabibonye birantunze cyane rwose amavuta ndayabona ibyo birayi nkabibona nta kibazo basigaye ari babitumwa ko mu kujya kwigisha mu turere dutandukanye tw'u rwanda iyo myuga baranaronkejwe kandi agashimwe n'urunani rw'abikorera utwabo mu rwanda nk'abazi guhingura ibikorewe mu gihugu made in rwanda baramaze no kwitabira amahayanishwa atandukanye bataraka mu bagenzi babo bahungiye mu rwanda baba abagabo canke abagore kutarera amaboko canke ngo basuzugure akazi ahubwo biga imyuga biteza imbere pyeklave n'inkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu mu gihugu cy'u Burundi abadandaza b'amakara mu ntara ya Ngozi basaba leta ko yobagabaniriza amatagisi abadandaza bavuga ko bagenda baratwoza amatagisi makomine yose bacamwo gutyo bigatuma bakora bahomba inkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu ntara ya Ngozi Fidelite Yishatsi abadandaza b'amakara mu buraro bw'igihugu cy'u Burundi bifuza gutezurirwa bamenyesha ko bariya amatagisi menshi ubu biratugora rwose amayira ntadukundira kubera ibibazo by'amatagisi nyine n'amakori maremare yatudugiye iyo tuvuye iwacu gushika ngaha turashobora kuriha hagati ya bine na bine na bine na batanu tuyariha mu ibarabara nyine aho duca abo badandaza b'amakara tubasanze mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya ngozi mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye y'intara ya ngozi abagura ku mifuko mu gisagara cose niho bayasanga ikitorohereza abo badandaza nkuko bitwiganiye ni uko mu makomine yose bacamwo barihishwa amatagisi uye tubugura igihumbi mu ikomini imwe no mu yindi tukaburwa igihumbi mbese nk'abava nko mu itangaje bakava ikiremba boba urumva babugura bitatu umufuko ndawurira amahera amajana atanu mu ikomine mu yindi komine amajana atanu umva kuba muri gashikamwa turiha amahera amajana atanu ku mufuko muri ngozi ngaha ariho hatuka turadandariza ni amahera magana atanu ni ukuvuga igare baripakiye imifuko ibiri imifuka ibiri yari inoti y'igihumbi ni ukuvuga ku igare ryose uciho inoti ibihumbi bibiri kandi byasaba yuko turiha mu ikomini imwe tukariha igihumbi kimwe umva rero natwe ibyo ntibitworohereje ntibiriko biratunezera kabisa ni ibintu bibangamye hambavu y'ayo matagisi mu ibarabara bamenyesha kandi yuko hari ayandi mafaranga batozwa ku mwaka yego cyane cyane nk'ibyo bitasi byo ku mutumba nka twebwe aho dukorera burya umuntu ariha mirongo ine na bitanu byo mu mwaka nibaza ko ayo mahera ari menshi kandi uje ngaha mu ibarabara naho bagusaba n'ubundi tagisi cya gitasi ntukibereka ngo bemere ngiye nkorera muri gashikana mikomine zirasumbasumbana hariho aho usanga bariha ibihumbi icumi mirongo ibiri mugabo nka twebwe ni mirongo ine na bitanu ingaruka z'ayo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara uyu mukenyezi ayarangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuka aba yaranguye aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko amahoro neza
amajana abiri n'ijana ijana yaherera ijana nayo uwo duharura tujya dukara tushika mirongo itanu
turya turarenga mbega amakara yohisha ibiharage umuntu yagura amakara yangahe amakara y'amajana ane niko ku munsi umuntu ugira ngo akwize yatetse ibiharage umuceri n'ibindi yogura yangana ay'igihumbi niko amakara azinze gusa amakara ubu arazinze ni mu kigo umufuko twahora tugura cumi na bibiri ubu ugeze ku cumi na bitandatu abakoresha ayo makara mu guteka bavuga ko bahomba nangahe ni umuceri n'agafiriti aha turi muri imwe mu nzu z'uburiro ziri iruhande y'isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi aha tudandaza resitora mu bukinjika dukoresha amakara ubu yaraduze rwose kuko tugitangura umufuko twagura ibihumbi bitanu ibihumbi ndwi ariko urumva ubu kugeze ku icumi na bitanu ingaruka yoyo ntibura urumva kubera biba bizimbye natwe biba bisaba yuko abakiriya twobazimba ariko urumva abakiriya nawe umuzimbye uba tumenyereye kumuzimba nawe aca yanka tugaca twemera twebwe agahombo kakaba iwacu abakura amakara mu misozi bakayazana mu gisagara ca ngozi babona ko inzira yonyine nyine yotuma amakara azimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi turiha yo mu mwaka niyo yo mu ibarabara bakatugabanya yego umuntu akarihira mu ikomine nyene agiye kudandariza kuko n'amakara yoca agabanuka igituma amakara ariko arazimba ni ukubera iyo be yaduze yo kubugura icyo duha ibyo bikatuvako nubwo umufuko batugura ku bihumbi icumi byonyene twotanga imari kandi natwe ntitwohomba kukumva twaba turiko turadandaza neza amakomine hamwe n'ibiraba iterambere ryayo bibarizwa mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu terance nahiraja umwunganizi w'ubwo bushikiranganji akaba n'umuvugizi wabwo tumubajije ibibazo vy'abadandaza b'amakara yatwishuye ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza hagati aho mu gihugu c'uburundi amakomine arigenga mu vy'ubutunzi kiretse amakomine atatu ari mu gisagara ca bujumbura amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo aheza agafasha mu kwisunura bw'ubutunzi bwayo ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi fidelite ishatse ijwi rya amerika fidelite ishatse arakenuye mu kanya ni ikiganiro c'amagara y'abantu duhe ikaze mugenzi wacu ejo ni mukankusi atubwira ibyo agiye kutuyagira ko kuko ingene twabungabunga amagara y'abantu n'umuganga bagiye kuyaga uyu munsi turaganira ku ndwara ya otisme muganga leonard kagabo wiga muri canada hakaba yita ku barwayi b'iyo ndwara ya otisme araduha ibisobanuro muganga kagabo mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze ejeniya mbanje gusuhuza abakunzi b'ijwi ry'amerika nk'uko ubivuze rero nita ku barwayi bafite icyo kibazo cya otizime nkaba nkora n'ubushakashatsi muri iniverisite imwe yaho ngaho muri canada iyi ndwara ya otisme ni indwara ki indwara ya otizime ubundi ni indwara irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi ni indwara irangwa no kwivana mu muryango ukivana mu muryango we ukiberaho ku giti cyawe ukigunga ikindi kiranga cy'ingenzi irangwa n'ikibazo cy'ururimi mu ndimi z'amahanga babyita turubure di langaje ndumva ari uko nayivuga ikaba itangira kenshi ahanini iyo umwana afite imyaka itatu ikindi nayivugaho ni uko ari indwara ifata abahungu cyane kurusha abakobwa tugarutse gato kuri icyo kibazo cy'ururimi kuvuga umwana ntavuga ku kijyanye n'ururimi akenshi abo bana nta nubwo navuga ko bavuga gusa iyo babitayeho hakiri kare ururimi rushobora kuza abafite ururimi rwo kuvuga ariko ntirusohoke uramutse umubajije ikintu ashobora kugusubiza oya iyo umubajije ikibazo usubiramo uko wakivuze ni nk'aho hari akasuku noneho birumvikana ashobora kuba ariyo mpamvu yiheza nk'uko watubwiraga ko kimwe mu bimenyetso kibigaragaza ari uko yikura mu bandi hanyuma wavugaga ko bigaragara umwana akiri mutoya umubyeyi abibonye yakora iki kugira umwana ufite otizima mu muryango ni ikibazo gikomeye sinavuga ngo ababyeyi ngo bakora ibiki aramutse abonye umwana we afite icyo kibazo afite ibyo bimenyetso ni ukwihutira kugera kwa muganga hano mu bihugu byateye imbere nka canada n'uburayi bafite amasantire akomeye yita kuri abo bana ariko numvise ko no mu bihugu bya afurika na ziya izo santire zirimo ziravuka ari nyinshi ariko inama nabagira ni ukujya kwa muganga baramutse badafite ibigo bibitaho bakamuha amahugurwa y'uko yamufasha ariko ateganya kuzamujyana muri santire yita kuri abo bana bafite ikibazo cya otizime kuko we ntiyamushobora ahubwo nawe bishobora kumuviramo n'ubusazi no guta umutwe umwana ashobora kwigunga kubera ko adakunda gukina n'abandi cyangwa se kubera ko ari wa muntu ushaka kwikorera utuntu twe wamenya ute ko yigunze kubera ko afite otisime navuze ibimenyetso biri kuba byo bigomba kugaragara ariko umwana ufite otisime agira urukomatane rw'ibimenyetso byinshi cyane muri byo iby'ingenzi ni ukwikura nyine mu bantu ukabona bigunze ikindi ni uko we uburyo aba abona isi tubamo aba afite isi yihariye ikindi ni umwana udakunda kwegera abandi gukina n'abandi urabibona mu ntangiriro z'imyaka itatu ukabona umwana ubundi arirukanka ashaka gukina umupira we ntibiba bimureba ari aho ngaho yigunze yarigize ingunge ikindi cy'ingenzi ni uko iyo agize akabazo arakaye ararakara ku buryo butangaje buteye ubwoba ubundi urabona umuntu iyo arakaye agenda gahoro gahoro wahita arakara ako kanya ukabona arirumye ukabona avugije induru ukaba nawe wahahamuka ashobora no kugira inagresiyo kuri we kuri we iyo atakubonye we ubwe ashobora kwikubita nangwa kwiterura akikubita hasi cyangwa se hafi aho haba hari umuntu nawe akamwataka nabyo bibaho izo reakisiyo ze fizike ziba ari no kontorore ku buryo ashobora no guhanuka hejuru y'inzu umuntu ayikubise hasi ikindi nanone kiranga uwo mwana ni uko agira icyo bita rotari mantari ubwenge bwe ntabwo buba ntabwo bukura neza nk'abandi bantu ku rwego rw'abandi ariko bitabujije ko habamo abana bamwe ubona ashobora kugira ikintu kimwe ukabona arakizi mu buryo burengeje natanga urugero nko gucuranga gitari ukabona umwana w'imyaka itanu acuranga gitari rwose ukagira ngo yabyize nko muri univerisite wowe iyo umuciriye amarenga ntabwo ayumva umucira amarenga ukagira ngo ntibimureba niyo mpamvu bagomba kumuba iruhande ni umwana ushobora kurya ibintu bitabaho ukabona arya ibitaka akaba yamira icyuma ikindi bagomba kwitondera n'umwana ashobora kugira nk'urumuri rushobora kumutera ibibazo amajwi gusakuza yajya kurya nawe wirinda kumushyira mu bandi bantu kuko ntibiba bimureba cyangwa se akenshi nk'amahoteli cyangwa ibintu bimwe na bimwe impumuro impumuro none se iyi ndwara ya otisime iravurwa igakira iyi ndwara ya otizime baragerageza kugeza ubu nta muti ubaho nta n'urukingo ni ukwita kuri ibyo bimenyetso gusa akenshi ni indwara ishobora kubaho mu muryango kuko usanga niba umwana umwe yarayigize mu muryango n'undi ashobora kuzayigira ikindi gishobora kuyitera n'imyivumbagatanyo y'imisemburo mu bwonko uti rero avuga igakira nta muti wayo uhari nta n'urukingo gusa icy'ingenzi icyo dukora iyo twita ku bana ni ukubaha imiti nakwita yo kuvura ibimenyetso umwana atangiye kwiruma kwikeba gusakuza ugerageza ukamuha imiti yo kumufasha ariko nta muti ubwawo wa otizime ubaho ye noneho mu gusoza muri makeya nagira ngo mubwire abakurikira radiyo ijwi rya amerika inama mwabaha mbese mukurikije iyi ndwara ishobora kuba yateranya n'imiryango cyangwa se ikaba yatuma umubyeyi cyangwa se umuntu ufite uyu mwana ufite otisime agira ibibazo nawe mu buzima bwe kubera ko ari ikintu kitoroshye ni izihe nama mwatanga muri rusange inama nabagira ni uko niba babonye umwana ufite ibyo bimenyetso navuze haruguru bya otizime bageze kwa muganga cyangwa ibigo byita kuri abo bana bazabafasha naho uwo mwana nibamugumisha mu rugo bizaba ikibazo kuri barumuna be cyangwa bakuru be kiba ikibazo ku mugabo n'umugore kibe n'ikibazo ku mwana uwo mwana ntabwo ari umwana uzaguma mu rugo nabagira inama yo kubajyana mu bigo birera abo bana ndabashimiye cyane rwose dr leonard kagabo kuri ibi bisobanuro muduhaye ku ndwara ya otisime murakoze cyane
arakoze mugenzi wacu eugene mukankusi na dr leonard kagabo yiga muri igihugu cya canada ariko arakurikirana ibyo bya autisme mu kanya turahava duhana agahindukira mara imbere y'uko dusozera ndabibutse kumandanya kumviza ijwi rya amerika isa mena na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba mutwumva kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kumva ijwi rya amerika mukunda ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero murumvise mwe mu biganiro turi ko turabahamagarira guhava mwumviriza uretse rero iyo muri isanga ya saa kumi nka saa kumi na zibiri naho turabafitiye amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu naho ni amakuru avugwa ku isi ariko na cane cane tukibanda kuri afurika iwanyu mu ntara kuva kuwa mbere tubashikiriza ibitandukanye kuwa mbere aba ari amakuru yo mu ntara no mu makambi kwa kabiri turabashikiriza amakuru avugwa mu ntara no mu makambi ariko tukabarengereza ko ikiganiro c'abanyedini kwa gatatu nk'uno munsi naho turashiriramo ikiganiro c'amagara y'abantu ejo tuzobashikiriza ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi kwa gatanu tubatahirize abanyu ni ukuri nshuti bakunze mwakoze bo mwariko muratwumva muherereye irya nino yakoze innocent kimenyi yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur radius yamufashije muhinga bw'ivyuma diane nahaze twari kumwe kuri mikro tuzongere ejo nk'aho twahereye ndabifurize kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu